muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda banywanyi inshuti zacu mwiriwe neza ni thomas kamirindi ubasuhuza radiyo ijwi ry'amerika mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ikaze rero muri aya makuru dore ingingo z'ingenzi zayo pasiteri teogene niyo nshuti wo mu rwanda yitabye imana azize impanuka y'imodoka ikabare muri uganda abari bamuzi bazamwibukira kuki yari umuntu wigisha ijambo ry'imana yashyizemo bwaki akibutsa abantu ukuntu yanywagura urumogi yari umuntu wigisha agakora uko ashoboye ashingiye ku buzima bwe ariko nanone abibutsa yuko nubwo arimo arabasetsa ariko hakuri k'ubuzima tuba ducamo umunsi ku munsi
murungi saba ni umunyamakuru wa isimbi tv yo mu rwanda leta y'u rwanda yihaye intego yo kuba yagabanije impfu z'abana bari munsi y'imyaka itanu y'amavuko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane uburayi bwafatiye uburusiya ibindi bihano bishya naho muri zimbabwe abakandida cumi n'umwe bazahatana mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe mu kwezi kwa munani gutaha aya makuru n'ayandi yose twabateguriye ni mu kanya gato cyane mugume hafi amakuru yo hirya no hino ku isi nk'uko nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'uburayi wafatiye uburusiya ibindi bihano bishya kubera intambara bwagabye kuri ukraine uburayi bwari bwarashyize ibihano ku burusiya inshuro icumi mu nzego z'ubucuruzi ikoranabuhanga ingufu inganda n'igisirikare iki cyiciro cya cumi na kimwe kigamije rero ahanini gukumira uburyo bwose buriho bwo kubinyura ku ruhande uburayi bwongeye ku rutonde rw'ibigo bifasha uburusiya byari byarafatiwe ibihano ibindi bishya mirongo inani na birindwi nibyo mu burusiya ubwaho muri irani ubushinwa uzbekistan emira z'abarabu ziyunze siriya na armenia abandi bantu n'ibigo barenga ijana nabo bongewe ku rutonde rw'abo imitungo yabo ifatiriwe mu bihugu by'uburayi uburusiya nabwo bwatangaje ko bwashyizeho urundi rutonde rushya rw'abanyaburayi badashobora kubona viza minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'uburusiya ntivuga umubare wabo ariko isobanura ko barimo abo mu nzego z'umutekano abakozi ba za leta abashoramari n'abacuruzi n'abadepite bo mu nteko ishinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'uburayi ijwi ry'amerika muri afurika y'epfo abantu mirongo itatu n'umwe bacukuraga amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko barapfuye mu kwezi gushize bazize umuriro wadutse aho bakoraga frederic nkundikije yaduteguriye inkuru abategetsi bavuga ko naho iryo sanganya ryabaye mu kwezi guheze amakuru yaryo yamenyekanye uyu munsi ku wa gatanu igikorwa cyo kurondera ibisigarira by'abo bantu cabaye kirategenya kuko abategetsi bavuga ko urugero rw'ubumara bwa gaze metane rukiri hejuru mu kibanza abo bantu batakarijemo ubuzima umurimo urimwo ubwo utari mu gisagara ca welcome muri leta free state wahora uri mu minwe y'ishirahamwe ryo muri ico gihugu ricukura ubutare nyamara wari warugawe kuva mu myaka mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda ubushikiranganji bwo muri afurika y'epfo bujejwe ubutare n'ubutaka bwatangaje ko buriko buratohoza icatumye iryo sanganya riba bwasiguye kandi ko bwikeka ko abariko barimba ubwo butare batabifitiye uburenganzira bashobora kuba bava mu gihugu kibanyi ca lesoto
arabiya sawudite yatangaje ko imaze kwakira abanyamahanga miliyoni imwe n'igice bagiye mu mutambagiro mutagatifu w'abayisilamu witwa haji haji ni imwe mu nkingi eshanu za isilamu buri muyisilamu wese ategetswe kuyikora byibura rimwe mu buzima bwe iyo afite amagara n'umutungo bibimwemerera ni rimwe kandi mu makoraniro ahuza abantu benshi cyane mu madini yose yo ku isi haji y'uyu mwaka izatangira ku wa mbere ni iya mbere ibaye nta ngamba zikaze cyane zariho kuva mu bihumbi bibiri na makumyabiri mu gihe cy'icyorezo cya covid cumi n'icyenda arabiya sawudite yiteguye rero kwakira abantu bo ku rugero rwa mbere mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda abayisilamu miliyoni ebyiri n'ibihumbi magana ane nibo bakoze umutambagiro mutagatifu ahanini ubera imaka haji ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu izarangira ku itariki ya mbere y'ukwa karindwi kugiye kuza ijwi ry'amerika noneho tujye muri zimbabwe abakandida mu matora y'umukuru w'igihugu bageze kuri cumi n'umwe frederic nkundikije arakomeza kuri iyi nkuru wa mbere mu bategetsi bazohiganwa muri ayo matora atekanijwe mu kwezi k'umunani ni perezida emerson mnangagwa w'umugambwe zanu pf hariho kandi uwo batavuga rumwe nelson chamisa wo mu runani citizen coalition for change uyu ni umupasiteri akongera akaba n'umushikizamanza umurwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora watangaje ko abandi banyapolitike cumi n'umwe bari bifuje guhiganwa mu kibanza cy'umukuru w'igihugu bakuwe kuri urwo rutonde kuko batashoboye gutoza amadolari angana n'ibihumbi mirongo ibiri ayo niyo yasabwa kugira ngo uyifuza kwitoza agume kuri urwo rutonde naho abo batetsi babiri ari bo babonwa ko bashoboye kunagura ubutunzi bwa zimbabwe sevier kasukuwere umunyapolitike yigenga yafashe ingingo yo kuba mu mahanga aherutse gutangaza ko nawe nyene hazohiganwa mu matora y'umukuru w'igihugu nangagwa afise imyaka mirongo umunani muri iki gihe asubiye kwitoza mu kindi kiringo mu gihe ubutunzi bwa zimbabwe butifashe neza kandi no mu gihe ifaranga ry'ico gihugu ryataye agaciro kw'idolare y'abanyamerika
muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikire no kuri youtube na facebook kuri voa radiyo yacu ndetse no kuri interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com naho mukurikira amakuru uko turimo tuyabagezaho mu kanya turajya mu biyaga bigari pasiteri teogene niyo nshuti wo mu itorero adepr ryo mu rwanda yitabye imana azize impanuka y'imodoka yabereye ikabare muri uganda niyo nshuti yari azwi ku buryo bwo kwigisha bwe bwihariye burimo gukoresha urwenya yafashaga kandi n'abana bo mu muhanda n'imfubyi abandi bantu babiri bari bari kumwe nawe mu modoka nabo bapfuye uwa gatatu yakomeretse ubu ararembye mugenzi wacu diane nininahazwe yaganiriye na murungi saba umunyamakuru wa isimbi tv yo mu rwanda wakundaga gukoresha pasiteri niyo nkuru ibiganiro bica kuri youtube yamubajije uko amuzi n'ukuntu bari baramuhaye akazina k'akabyiniriro inzahuke
benshi bamuzi nka inzahuke kubera ukuntu yavuga ko yari yarazahaye nyuma akaza kuba umuntu nyine wazahutse nahuye nawe dukora ikiganiro cya mbere mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani isindi tivi byari bishingiye ku mateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda muri mirongo icyenda na kane avuga ku buzima bw'ibikomere ubuzima yanyuzemo n'uburyo yahanganye n'ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi umwana wari warokotse ari wenyine mu muryango uratubwiye ko benshi bari bamuzi ku izina rya inzahuke kubera ubuzima yaciyemo ubwo buzima nibwo bwamuroresheje mu nzira yo kwiha imana mu by'ubupasitori canke kuvana kera yari muri uwo murongo umuryango wabo warasengaga kuko nagize amahirwe yo kujya aho bavukiye mu gacurabwenge ku kamonyi mu muryango wasengaga cyane usibye ko yaje kugira ibibazo byo guca muri jenoside yakorewe abatutsi hanyuma izo ngaruka zigatuma ajya ku muhanda anywa ibiyobyabwenge akoresha droge zitandukanye yari umukozi ukora mu kinamba yoza imodoka ubutumwa bwa uh, pastor theogene ahanini bwaba bushingiye kuki yagenda atanga ahatandukanye uh, ni uh, ubutumwa bugaruka ku buzima tunyuramo muri rusange ubuzima wa muturage wo hasi uciye bugufi acamo uburyo biba bitoroshye ku muntu udafite ubushobozi kugira ngo niyo mpamvu yagize abantu benshi bamukurikira by'umwihariko yavuga ku bikomere muzi ko benshi bagezweho ingaruka mu buzima butandukanye bagakomereka cyangwa bagakomeretswa yibandaga cyane ku buzima bwite bwa muntu ariko ashingiye ku bwe akababwira aho yavuye akababwira ibyo yanyuzemo akababwira ibyamuhangayikishije cyangwa ibyamukomereye ariko kubera imana akabinyuramo bityo agakomeza n'abandi ababwira yuko birashoboka ko umuntu yaca mu bikomeye birashoboka ko umuntu yababazwa mu buzima ariko hejuru ya byose hari imana umwihariko wiwe yari afise wari uwahe gasaba yari umuntu wigisha ijambo ry'imana yashyizemo burage yashyiragamo burage cyane gusetsa abantu akibutsa abantu ukuntu yanywagura urumogi ariko agahita abwira abajene ati ntimuzibeshye ngo murunywe nimurunywa bazabafunga opeti yari umuntu wigisha agakora uko ashoboye ashingiye ku buzima bwe ariko nanone abibutsa yuko nubwo arimo arabasetsa ariko hakuri k'ubuzima tuba ducamo umunsi ku munsi iragi uh, pasteur theogene asize n'iryahe ni uburyo yahindutse icyaremwe gishya bityo natwe twumva neza ko birashoboka hahandi habi uri hahandi habi wanyuze cyangwa bwa buryo wababajwemo ubwo ari bwo bwose ibikomere wagize mu buzima bwawe amateka yawe mabi ibyo ngibyo byakubabaje cyangwa byagutsikamiye nta mpamvu y'uko biguherana birashoboka ko wahera kuri zeru ukundi ugahinduka umuntu asize kuri ino si abantu bamuvuyemwo ndavuga umuryango wiwe bangana gute patopozene afite abana bane yabyaranye n'umugore we bamaranye imyaka cumi n'ibiri ariko yari afite abandi arera bagera kuri makumyabiri babagira mu rugo urumva ko patopozene mu by'ukuri afite igiciro kinini cyane muri sosiyete nyarwanda abo bana barenga mirongo ibiri yabarerera iwe ni abana yagiye akura ku muhanda cyangwa se bamenya ahantu atuye umwana akaba afite ubuzima bubi muri famiye ye agafata umwanzuro wo gufata urugendo rw'amaguru akava ahantu atuye akajya kwa pasitejene gusaba icumbi agahabwa amafaranga y'ishuri hari ukuntu yagendaga bakorera ubuvugizi mu minsi ya nyuma twavuganye ejo bundi haciyemo umunsi umwe yari umuntu wari ufite gahunda yo gukora oruganizasiyo izajya ifasha abantu bavuye mu biyobyabwenge ku buryo yari afite gahunda y'uko iyo oruganizasiyo yazakomeza kuko yibaza ukuntu azabigenza abo bantu bazafashwa mu gihe yazaba atakiri ku isi murungi saba umenyesha amakuru wa isimbi tv tugushimire cyane kuri kano kanya uhaye ijwi rya amerika tunaguhoza ku nshuti yawe teogene niyo nshuti wabutse murakoze cyane diane nkomeza abanyarwanda ntabwo yakorwaga n'abanyarwanda gusa i burundi hari abantu benshi cyane bamukundaga mu rwanda baramukundaga muri congo mu gice cyitwa ikinyarwanda baramukundaga mbese yari umuntu umaze kugira izina rinini cyane mu gace navuga ngo ka east africa cyangwa mu biyaga bigari
natwe ku ijwi ry'amerika duhojeje umuryango wa nyakwigendera pasiteri teogene niyo nshuti abana be n'uwo bari barashakanye leta y'u rwanda yihaye intego yo kuba yagabanyije impfu z'abana bari munsi y'imyaka itanu y'amavuko mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kane kuva kuri mirongo ine na batanu ku gihumbi kugera kuri mirongo itatu na batatu ku gihumbi ni inkuru ya sumuta kaboyi ni icyemezo cyafashwe nyuma y'uko mu ntangiriro z'iki cyumweru ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc kimurutse ubushakashatsi bwagaragaza ko mu rwanda hari umubare munini w'abana bapfa batarageza imyaka itanu ni ubushakashatsi bwakorewe mu mavuriro hafi ya yose yo mu rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe ikigo rbc kivuga ko cyari gifite intego yo kureba uko amavuriro yatanga ibisubizo ku bijyanye n'indwara zambura ubuzima abana benshi bataragera imyaka itanu ubushakashatsi buheruka bwakozwe n'ikigo cy'ibarurishamibare mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri bwagaragaje ko mu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda havutse abana barenga hagati y'ibihumbi magana atatu mirongo itatu hapfamo abagera ku bihumbi bitanu ubu bushakashatsi bwaje gukurikira ubwari bwakozwe n'icyo kigo nanone mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ko bwagaragazaga ko mu bana igihumbi bavuka mirongo itanu aribo bapfa batarageza imyaka itanu sibomana hasani umuyobozi w'agateganyo mu ishami rishinzwe ubuzima bw'umubyeyi n'umwana muri rbc ari mu bamuritse ubu bushakashatsi icyo twabonye rero ni uko hari ibikorwa neza ariko nanone hari ibigomba gushyirwamo imbaraga nyinshi ko twabonye ko hakirimo ibibazo mu by'ukuri abantu bagombye kuba bitaho ntanze urugero ubundi tuba twifuza ko niba umwana aje kwivuza mu by'ukuri umuganga umwakiriye atareba umwana cya kindi kimuzanye ahubwo aba ari umwanya mwiza kugira ngo amurebe wese nk'iyo dukingira abana tuba twifuza ngo umwana wese ugeze kwa muganga mu by'ukuri mbere ukagira n'ikindi akorerwa banarebe ko yakingiwe so iyo rero bidakozwe neza ushobora gusanga umwana yaza akavurwa niba ari malariya yari imuzanye bakaba bamuvura malariya ariko ugasanga umwana wenda hari urukingo atigeze abona abagiye atarubonye sibomana yasobanuriye zimwe mu mpamvu zitera abana gupfa batarageza ku myaka itanu turacyafite abana bicwa uh, n'ibibazo bifite aho bihuriye n'imirire mibi buriya iyo umwana afite imirire mibi ntabwo ushobora kubitandukanya n'amayinfection birajyana umwana ufite ibibazo by'imirire mibi ntatana no kugira impiswi umwana ufite imirire mibi ntabwo atana no kuba yarwara n'indwara z'umusonga ndetse no kuba hari n'izindi ndwara zishobora kuba zakuririraho turacyafite abana bicwa na malariya turacyafite abana bicwa n'umusonga nubwo imibare igenda irushaho kugabanuka ariko biracyari ibibazo tugomba kwirinda kugira ngo dufashe abana mu by'ukuri uh, ntibashobora kuba bakicwa n'izo ndwara kandi dushobora kuba twazirinda uyu muyobozi ntiyasobanuye uturere turusha utundi mu gupfusha abana benshi cyangwa se umwihariko wa buri karere k'ubuzima ku bijyanye n'izo mpfu z'abana avuga ko ubushakashatsi bakoze bwari bugamije kureba icyo urwego rw'ubuzima rwakora kugira ngo hirindwe impfu z'abana bapfa batarageza imyaka itanu umubyeyi wo mu karere ka kayonza mu ntara y'uburasirazuba agaragaza ko ubukene mu muryango ariyo ntandaro y'abana bapfa batarageza ku myaka itanu hari n'ababyeyi baba badafite ubushobozi akavuga ati ngewe mpingira magana atandatu nkaza nkayahahisha sinabona magana atandatu yo kumuhahishiriza ngo mbone no kugura ibigoma n'isabune n'ibiki byose umwana ajya kubyara n'ikariso ariyo ya makeya ugasanga nta kariso afite ibivugwa n'uyu mubyeyi ntibyemerwa na madamu mutungirehe odeta umujyanama w'ubuzima mu karere ka nyanza mu ntara y'amajyepfo we yumvikanisha ko ubukene bw'ababyeyi budakwiye kuba urwitwazo nk'impamvu zo gutuma abana bapfa benshi baravuga bati turabakene ariko mu kuri igaburo ryuzuye ntabwo rigizwe n'imiceri n'amakaro n'ibiki igaburo ryuzuye rigizwe n'ibijumba iwacu dufite tukagirwa n'idodo amagi iwacu tugira amata buriya nkatwe hari amahugurwa twakoze agendanye no kuba wabuze idodo ariko ukaba wabona utugozi twoho utubabi dutoya natwo tuvamo imboga iyo avuye mu kiraka aragenda akagura zandagara twavugaga akagura bwa bugari akagura yafuye urumva ko ryagabo ryuzuye ryajemo sibomana hasani ushinzwe ubuzima bw'umwana n'umubyeyi niwe wari uhagarariye minisiteri y'ubuzima ubushakashatsi butangazwa yavuze ko nta mwana ukwiye kwicwa n'indwara iyo ari yo yose kuko kuva ku mujyanama w'ubuzima kugera ku mavuriro yisumbuye bose bafite ubushobozi bwo kuvura umwana uje abagana uyu muyobozi yumvikanisha ko minisiteri yatanze amabwiriza ko umujyanama w'ubuzima wese uzajya yakira umwana uri munsi y'imyaka itanu azajya amuvura yaba afite ubwishingizi ubwishingizi cyangwa atabufite abari bitabiriye imurika ry'ubushakashatsi barimo abahagarariye amavuriro hirya no hino mu gihugu babwiwe ko hakwiye gukorwa ibishoboka byose ntihagire umwana upfa ufite munsi y'imyaka itanu uwari uhagarariye minisiteri y'ubuzima muri ubwo bushakashatsi butangazwa yavuze ko hashyizwe imbaraga mu gushishikariza abaganga mu kwita ku bana hakoreshejwe ubuvuzi bukomatanije umwana wese ugeze kwa muganga aje kwivuza akarebwa n'izindi ndwara hatavuwe gusa iyaje ivugwa n'umubyeyi muri ubu bushakashatsi wari uhagarariye minisiteri yavuze ko minisiteri ifite gahunda yo gukomeza kugabanya iyi mibare ikaba yagera nibura ku bana batanu bapfa ku gihumbi bavutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
ijwi rya amerika turi kuri youtube voa radiyo yacu bamwe na bamwe mu baba mu buhungiro muri uganda ntibabashije kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'impunzi wabaye ku wa kabiri w'iki cyumweru benshi muri bo bafite ikibazo cy'inzara ignatius bahizi yakurikiraniye iyi nkuru mu nkambi ya rucinga
muri uganda iki cyumweru cyose gifatwa nk'icyahariwe impunzi ku buryo ibirori byo kwizihiza bigikorwa mu nkambi zitandukanye ziri hirya no hino mu gihugu ndetse no ku mpunzi zituye mu mijyi icyakora impunzi zimwe zitekereza ko nta kintu na kimwe cyo kwishimira mu gihe imibereho yabo imeze nabi ijwi rya amerika ryaganiye n'impunzi zimwe ziba mu nkambi ya rukinga mu burengerazuba bwa uganda uwo munsi mukuru nta kuntu twawishimira kubera dufite ibibazo byinshi mu rugo ku by'ukuri nk'uko biri turi mu rukinga mugabo turahari tudahari nta kuntu two kwishima turaba tutariye imirima baradupfuye ko nta muntu arima twahora dukora umunsi mukuru w'impunzi tukaririmba indirimbo y'igihugu uba waravuyemo kandi iyo turirimbye iyo ndirimbo y'igihugu hari akantu kaba kagiye mu muryango w'abana twahunganye umwana iyo yakuze aravuga ati mama yahora aza ku munsi mukuru bakaririmba indirimbo y'igihugu ndi umurundi ariko ntabwo twaririmbye indirimbo bita burundi bwacu ariyo samyi y'uburundi ariryo soko ry'abarundi mbese nta nubwo turi impunzi kuko ntabwo munatuzi niyo muba mutuzi natwe tuba tubayeho nk'abandi ubwo rero nta kuntu twakwishimira uwo munsi mukuru ntabwo wari uwacu abayobozi b'impunzi bavuga ko bibabaje ko izo mpunzi zititabiriye ibi birori ku munsi wazo kuko utizihizwa kubera ko abantu bishimye cyangwa ko ari impunzi kuri bo cyagombye kuba igihe cyo kuzirikana ibintu bikomeye n'amarorerwa zanyuzemo byose zikabyihanganira douglas asimwe ni komiseri w'impunzi muri uganda icya mbere tugomba kwifatanya n'impunzi tugasabana nazo twibukira hamwe uyu munsi ntabwo ari umunsi w'ibyishimo ariko tugomba kwishimira kwihangana kw'impunzi kuko zinyura mu bihe bikomeye cyane kugira ngo zigere kuri uru rwego rwo kuba zifite amahoro tunawizihiza kugira ngo turusheho gushyira ahabona ibibazo by'impunzi kugira ngo abantu bafite ubushake babe bashobora gukomeza kuzitera inkunga mu bihe by'ubuhungiro kandi no kugira ngo tuzisubizemo icyizere ko hariho ubuzima nyuma y'ejo mu myaka itatu ishize inkunga y'impunzi ituruka mu mashyirahamwe aziha ubufasha yaragabanutse cyane cyane ibiribwa n'amafaranga zihabwa ibyo byatumye ubuzima bw'impunzi bugorana ndetse bamwe bagahitamo kuva muri uganda bagahungira mu bindi bihugu nka kenya izi mpunzi zasangiye n'ijwi ry'amerika uburyo ubuzima bwazo bwahindutse kubera ubufasha bwagabanutse abadamu benshi abagabo baradutanya abana kubera ubufasha buke inzara abana dusigaye tugenda tukarondera icyo kurya muri tanzania bakirondera kikabura ubu aho tugeze twiyumvira guta abana nk'uko base badutaye ndi umuryango w'abantu icumi ariko nabuze icepfo cya ruguru amataka barayatwatse nabuze amafaranga yo kuvuza abana ubu unirirwa ndayerera nabuze n'aho mpagasa ubwana buragwara nkabura icyo kubuvurisha kwa muganga kabisa hari bamwe bajana kenya nabo baragarutse nk'uko twapanga tuba ngo tujye kenya ejo bundi nagiye gutoratora amakara tanzania abasirikare baramfata byabaye ngombwa ko ndongorwa n'abasirikare babiri ariko naraje mfana isoni n'ubwoba kubera ikibazo cy'impunzi boca banseka ndabivuze hari umudamu yagiye gutoratora amakara baramubace bamukuramo n'inda ubu uwo mudamu yarabuze yakira n'ayamira nk'udufaranga nahora ntega twose mwatunkuye ese ko mwatunkuyeho kandi nka mfise abana ndeze nk'imfubyi ese ningena mu bataka nkagenda kwiba igitoke cy'abandi kwakweri kabisa mwihangane mudufashe nk'abantu kuko natwe turi abantu bava amaraso nk'ayo muva frank warusimbi ni umuvugizi wa hcr umuryango ufasha impunzi muri uganda yatangarijwe ry'amerika ko ibintu bishobora gukomeza kuba nabi kubera inkunga itakiboneka ati turakomeza guhangana n'umubare w'impunzi wiyongera buri munsi kandi mu gihe kimwe inkunga yaragabanutse cyane kugira ngo tube twaha impunzi ziri muri uganda ibyo zikeneye byose dukeneye imiliyoni magana umunani na mirongo enye n'itandatu z'amadolari y'amanyamerika buri mwaka ariko kuri ayo tubona ahangana n'ibice cumi na bitatu ku ijana gusa inkunga kubura bikomeje gutera ibibazo byinshi cyane abashinzwe impunzi bavuga ko umubare wiyongera buri munsi kubera amakimbirane ari mu karere uganda iherereyemo nko muri sudani sudani y'amajyepfo repubulika ya demokarasi ya kongo na somaliya ignatius bahizi ijwi ry'amerika uganda
muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu mukino w'intoki wa basketball muri uyu mwanya i dar es salaam muri tanzania harimo harabera umukino wa nyuma hagati y'ikipe y'igihugu y'u rwanda n'ikipe y'igihugu cy'u burundi ni mu rwego rwo guhatanira itike y'igikombe cya afurika cy'ibihugu ku bakinnyi basanzwe nyine bakina muri afurika afrocan jean claude munyandinda arakurikirana uyu mukino turi kumwe kuri telefone jean claude wiriwe neza
mwiriwe neza toma kamirindi amakuru yanyu amakuru ni meza rwose nuko uyu mukino hagati y'u rwanda n'uburundi ugeze hehe kuri uyu munota
urakoze toma icyo nakubwira ni uko uyu mukino umaze kurangira nta minota itanu irangiye umukino umaze kurangira ku ntsinzi y'u rwanda ikipe y'igihugu y'u rwanda basketball ikaba itsinze ikipe y'igihugu y'uburundi amanota mirongo irindwi kuri mirongo ine n'umunani bivuze ko ikipe y'igihugu y'u rwanda amavubi nayo bayita amavubi ntabwo ari amavubi yo muri futuboro gusa cyangwa mu yindi mikino no mu mukino wa basketball nayo ikipe y'igihugu bayita amavubi ikaba nayo itsinze intamba ikipe y'ubururu nayo yitwa intamba mu rugamba ku manota ikinyuranyo cy'amanota menshi cyane kuko amanota mirongo itatu n'umunani ni ibintu biba bidasanzwe toma kabirinde kandi ni mu rwego rw'abagabo
ni mu rwego rw'abagabo iyi tike ikaba ibonetse ibonetse nyuma y'uko nyine ikipe y'u rwanda yegukanye umwanya wa mbere ibihugu bitanu nibyo byari byarahuriye muri tanzania birwanira ino tike ibyo bihugu rero bitanu ni u rwanda rwabaye urwa mbere uburundi bukurikiye ku mwanya wa kabiri hakaza tanzania sudani y'epfo ndetse na eritrea aya rero niyo makipe yari agize akarere ka gatanu cyangwa se zone senke yagombaga kwishakamo imwe imwe igomba kuzaseruka murangora mu kwezi kwa karindwi aho rero bazaba bakinira iki gikombe cya afurika cy'ibihugu ku makipe akinisha abakinnyi bo muri za shampiyona yabo imbere
waba uzi andi makipe uko ahagaze mu zindi zone
mu zindi zone nabyo amakipe arimo arashakisha nyine amatike ko harimo zone zigiye zitandukanye nko mu kanya hamaze gutangira umukino muri zone yo mu majyaruguru ya afurika cyangwa se muri magreb aho ikipe ya nigeria na tunisiya nabo barimo gukina bakina bahatanira itike yo kuzaseruka naho ntibyoroshye ngira ngo muri iki cyumweru ndetse n'igikurikiraho nibwo amakipe yose uko ari cumi n'abiri agomba guseruka azaba yamenyekanye
nuko usibye uyu mukino nyine wa basketball muri iki gice cya gatanu cya afurika u rwanda rero nyine rutsindiye tike hari indi mikino iteganijwe muri iyi wikendi
niko bimeze toma kuko ejo kuwa gatandatu ndetse n'ejo buri ku cyumweru mu rwanda hazaba imikino imikino yo guhatanira igikombe cyo kwibuka abahoze ari abakinnyi abatoza abasifuzi abayobozi b'amaturebe bahitanywe na jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda muri mirongo icyenda na kane imikino izatangira ku munsi w'ejo ikazakomeza no ku cyumweru imikino kimwe cya kabiri ndetse n'imikino ya nyuma yo ikazabera muri beka arena i remera jean claude munyandinda ubwo rero nayo uzayikurikirana uzatugezaho uko izarangira urakoze cyane
murakoze namwe toma kandi wikendi nziza
kuri twese kuri twese radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mumaze kubyumva rero ko u rwanda rumaze gutsinda uburundi ku manota mirongo irindwi kuri mirongo ine n'umunani ni mu mukino w'intoki wa basiketibolo wabereye i dar es salaam muri tanzania uwo mukino ukaba uri mu rwego rwo guhatanira itike yo kuzajya mu gikombe cya afurika cy'ibihugu ku bakinnyi basanzwe bakinira muri afurika ubwo rero u rwanda nirwo ruzahagararira akarere ka gatanu zone ya gatanu muri basiketibolo usibye ibyo pasiteri teogene niyo nshuti wo mu itorero adpr ryo mu rwanda yitabye imana azize impanuka y'imodokari ikabare muri uganda niyo nshuti yarazwi cyane ku buryo bwe bwihariye bwo kwigisha ashyiramo urwenya kugira ngo ubutumwa bwe abutambutse neza uretse ibyo yafashaga n'abana bo mu muhanda n'imfubyi ku bana be bane be bwite yareraga n'abandi bana barenga makumyabiri yagiye akura hirya no hino mu ngorane leta y'u rwanda yihaye intego yo kuba yagabanije impfu z'abana bari munsi y'imyaka itanu y'amavuko mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kane kuva kuri mirongo ine na batanu ku gihumbi kugera kuri mirongo itatu na batatu ku gihumbi muri afurika y'epfo abantu mirongo itatu n'umwe bacukuraga amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko barapfuye mu kwezi gushize bazize umuriro wadutse aho bakoraga ariko iyi nkuru yamenyekanye uyu munsi leta rero ya afurika y'epfo ikaba yavuze yuko yatangiye gukora amatohoza kugira ngo imenye ibyabaye neza naho umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'uburayi wafatiye uburusiya ibindi bihano bishyashya kubera intambara bwagabye kuri Ukraine mu inshuro ya cumi n'imwe uburayi buhannye uburusiya uburusiya nabwo rero bwihimuye nimba ariko navuga nabwo bufata bushyiraho urutonde rw'abantu butatangaje umubare batagomba kubona viza na gato ariko barimo nk'abo mu nteko ishinga amategeko y'umugabane w'uburayi n'abandi bakora muri za leta mu bucuruzi ndetse no mu nzego z'umutekano mu bihugu bitandukanye by'uburayi maze rero inshuti zacu aha niho amakuru twari twabateguriye kuri iyi saha kandi twanabagezagaho ahumurije maze rero mufashe dushimire abamfashije bose kuyabagezaho nkaba rero namwe mbashimiye rwose byimaze ko mwayakurikiye mukomeze rero mugubwe neza na gahunda za radiyo yanyu ijwi ry'amerika